iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi ya muri kumwe nanjye eugene mukankusi na diane nahazwe mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri tubibutsa kandi ko mushobora no kutugeraho mukoresheje imeri yacu ni gmail ah, radiyo yacu arobaze gmail akadomo kome turi no kuri facebook ijambo ni radiyo yacu uyu munsi rero turaganira ku kiganiro cy'amagara y'abantu nagira ngo rero mwese mwese mbahe ikaze muri kiganiro muri isanga muri isanga ikiganiro giha ijambo abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikaze mwese rero kuri radiyo yanyu mu kiganiro muri isanga uyu munsi mu kiganiro cyerekeye ubuzima amagara y'abantu turaganira n'abayobozi mu mashyirahamwe abiri anss rifasha abagendana umugera wa sida na abubef rifasha imiryango mu mibereho myiza ni amashyirahamwe aterwa inkunga na leta zunze ubumwe za amerika binyuze mu kigo cyite- gishinzwe iterambere mpuzamahanga usaid turaganira rero ku bikorwa ayo mashyirahamwe akora mu burundi turebe icyo iyo nkunga ibafasha turaza kandi no kubaha ijambo namwe mutange ibitekerezo cyangwa se mubaze tubibutse nomero yacu ni magana abiri na kabiri kane kane rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe abatumirwa bacu tuza kuganira ni bwana deo ndayituye ko ni umuhuzabikorwa w'ishyirahamwe anss rifasha abagendana umugera wa sida mu burundi undi mutumirwa wacu ni dr odrine kaneza ni umuhuzabikorwa n'ingamba zijyana n'ubuvuzi mu ishyirahamwe riharanira imibereho myiza y'imiryango izwi ku izina rya abubef ayo mashyirahamwe rero nk'uko nari mbivuze yombi anss na abubef aterwa inkunga na leta zunze ubumwe za amerika binyuze muri usaid turaganira kuri ibyo bikorwa mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyirizina nagira ngo mugenzi wanjye diane nahazwe abanza tubwire eh, bimwe mu byo perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yari yagejeje kuri kongere ya amerika mu ijambo yavuze mu ijoro ry'ejo ku wa kabiri Eh, diane umwanya ni uwawe ego ejoni mu ijambo ry'iwe rya mbere imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka ku mugoroba wo kuri uno wa kabiri perezida donald trump wa amerika yatangaje ko yumvirije neza abanyagihugu ba amerika kandi ko aza yatanguye gushira mu ngiro amategeko ajanye n'abimukira perezida trump ahamenyesha ko ivyo bizofasha kugarukana amafaranga aharugwa mu mamiliyaridi y'amadolari perezida trump yaragarutse ku mugambi wiwe wo kubaka uruhome rugabura igihugu ca Mexique na Amerika mu kuvuga ko urwo ruhome ari ikigwanisho gikomeye co kugwanya ibiyayuramutwe hamwe n'ubwicanyi ikindi yamenyesheje ni uko ariko arafata ingingo zo gukingira bikomeye igihugu ku bijanye n'ibikorwa vy'iterabwoba rya kisilamu yongera amenyesha kandi ko amerika yatanze amamiliyaridi y'amadolari mu mahanga mu gihe inyubako zayo ziriko zirasambuka kubwa perez- perezida trump amerika rero ntishobora gutera imbere idashize abanyagihugu bayo imbere ikindi yagarutse ko nivyo amaze kurangura mu kiringo amaze arongoye igihugu harimo amashirahamwe amaze gutangura gutanga ubuzi biramenyerewe ko abashingamateka n'abakenguzamateka badaturuka mugambwe umwe na perezida bariko arashikiriza ijambo rya mbere eh, bagira ico bamusubije ejo mu bamusubije harimo uwahoze arongoye leta ya Kentucky aho yagize ati nduguriye twamugina Trump asa nk'utariko arashira mu ngiro ivyo yemeye vyo gusununura ukubaho neza kw'abanyamerika ndagushimiye cyane diane kuri byo utugejejeho hanyuma ubwo nagira ngo nyine tuze kuza kubigarukaho n- n'abatumirwa bacu muri iki kiganiro muri isanga abatumirwa bacu rero nk'uko nabibabwiye ni deo ndayituyeko ni umuhuzabikorwa w'ishyirahamwe anss rifasha abanduye umugera wa sida mu burundi nguhaye ikaze bwana ndayituyeko turi kumwe
ego Ye, mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi rya amerika nanjye ndabaramukije neza Ye, mukomere kandi mbashimiye n'uyu mwanya muduhaye Ye, undi mutu- ndabashimiye namwe Ye, undi mutumirwa wacu rero ni dr audrine kaneza ni umuhuzabikorwa w'ingamba zijyana n'ubuvuzi mu ishyirahamwe riharanira imibereho myiza y'imiryango rizwi ku izina rya abubef madame kaneza namwe mbahaye ikaze ku ijwi rya amerika murakoze cyane Ye, namwe mbashimiye kandi uyu mwanya muduhaye nagira ngo tuganire rero ku bikorwa mukora mu mashyirahamwe yanyu ariko kandi nanone nibutsa abari bakurikiye abakurikira Radio ijwi rya amerika mu ijambo perezida trump yavuze eh, mugenzi wanjye diane nahazwe yamaze gusubiriramo aba abatari babashije kumva amakuru yacu ya mu gitondo yavuze ku bintu byinshi ariko kandi avuga ko ah, ashyira ineza cyangwa se inyungu za amerika imbere kurusha ibi- ibya- iby'amahanga nta kintu rero yigeze avuga ku bijyanye n'imfashanyo ihabwa amahanga ubwo turaza kubigarukaho kubera ko aya mashyirahamwe yanyu anss na abubefu bifashwa na i- na leta zunze ubumwe za amerika binyuze nyine mu kigo gishinzwe iterambere mpuzamahanga mbahereho bwana deo ndayituye ko muri anss mwabwira abatwumva muri make mbese icyo iri shyirahamwe ryanyu rikora ku baba batarizi
Eh, murakoze kumpa aka kanya Eh, iri shyirahamwe anss eh, yavutse mu ku icumi tariki zine mu gihumbi n'amajana cyenda na mirongo icyenda na gatatu rishinzwe n'abantu bagendana uwo mugera wa sida icyo gihe Eh, harimo indongozi zashaka rero gushikiriza abandi kuva mu kinyegero bakavuga bakerekana bagashyira ahabona ko bagendana uwo mugera Eh, niho baca batangura no kugira ibiganiro eh, babwira abantu yuko eh, kurwara uwo mugera wa sida atari ukwambara ibara yuko ari indwara umuntu ashobora kubana nayo hanyuma rero ibi byaragiye bitera imbere kugeza aho mu myaka w'igihumbi n'amajana cyenda na mirongo icyenda na gatandatu bashobora gushinga ikigo cya mbere cyo gukurikirana abarwayi no kugerageza kubafasha bakongera mbere bakanagira eh, iki twita depistage gusuzuma eh, abaje kwipimisha byaragiye rero bitera imbere ku buryo ubu u hasigaye hariho ibikorwa mu izina byo gukurikirana abarwayi uwo harabonetse n'imiti ushobora gupfupfaza Eh, bakongera bagakurikirana n'indwara z'ibyuririzi ziza ziyongera kuri eh, ku mubiri utaba ugifise ingufu zikomeza ukwigwanira Eh, rero mvuze mu majambo make ISS irafise ibigo biri hirya no hino mu gihugu c'u Burundi hariho ikigo gikuru kiraha i Bujumbura ico kigo gikuru gifise abanywanyi barenga ibihumbi bine hariho n'ibindi bigo biri ruguru eh, nshaka kuvuga igitega hagati mu gihugu mu bumanuko i makamba no mu buraruko mu kirundo Eh, ibyo bigo byose birimwo eh, eh, abaganga eh, bikabamwo amalaboratwari kugira ngo bashobore gukurikirana abarwayi bagendana uwo mugera bashobore gutanga eh, impanuro bo ba- batarawandura kandi bashobore no gufasha ababyeyi bamaze kumenya ko bagendana uwo mugera ntibanduze abana babo eh, bijya mu gifaransa bakunda kwita petemeye nshatse kuvuga rero mu majambo make ibyo ni ibikorwa byose bidukora duhereye ku kwirinda umugera mu kwigisha abanyagihugu mu migwi yabo itandukanye mu kubakira mu bigo kugira ngo abasanzwe banduye bashobore gukurikiranwa hanyuma bashobore no gushyirwa ku- kuri rya miti tupahaza Eh, hakaba hariho n'abaganga babakurikirana kugira ngo babavure izindi ndwara zerekeye zishobora kuza ziheka kuri kuri uwo mugera wa sida ariko hakaba hariho n'ibikorwa bindi byo gufata mu mugongo abarwayi mu byerekeye eh, ibyo twita psychosocial eh, ibi byo by'imibereho ya minsi yose kugira kuko eh, byarabonetse mu minsi ya- yahera yuko umurwayi wa sida iyo atifashwe no muri urwo rwego ashobora eh, kugira ubuzima bumeze nabi mbere bamwe baraduka baka- bakagira ibimenyetso by'ubusazi Mhm. Ye, ndabashimiye rwose kuri icyo ibyo bisobanuro byose muduhaye kuri iri shyirahamwe ryanyu ANSS ri- riko- ibyo rikora mu Burundi turaza gukomeza kubiganiraho n'abakunzi b'ijwi rya Amerika nabo baraza kubabaza icyo bashaka gusobanukirwa kurushaho noneho madame Audrine Kaneza uh, uri umuganga uri umuhuzabikorwa w'ingamba zijyana n'ubuvuzi muri iryo shyirahamwe rirebana n'imibereho myiza y'imiryango mu Burundi Habubefu muri make wabwira abatwumva icyo abubefu ikora
ego murakoze cyane Eh, mu majambo make ish- ishyirahamwe abubez ni association burundaise pour le bien-être familial mu kirundi umuntu yobisobanura yuko yoba ari ishyirahamwe gitaha ineza y'imiryango ryatanguye mu mirongo icenda na mirongo icenda na rimwe rikaba ryemewe n'amategeko mirongo icenda na- na mirongo icenda na mirongo icenda na kabiri Eh, twatanguye gukora ibikorwa neza na neza muri mirongo icenda mu mihu- igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda na gatatu gushika ino saha tukaba dukorera mu, mu, mu, mu bice bitandukanye by'igihugu dufise ama ico ni no kwita ama centre de santé ama clinique ama mu gi- mu gi- Nyamazuru dufise ama clinique ashika ndwi ama clinique fixe dufise rero n'ama clinique mobile aho tudafise aho tudashobora gushika tuheza tukarungikayo kugira dutangeyo ibyo dusanzwe dukorayo dukora muri abubef uh, association burundaise pour le bien-être familial abubef ikaba igizwe na- n'abakorerabushake bangana- bashika ku bi- ku- ku majana atandatu hama ikaba ifite abakozi bashika ijana tukaba dukoresha rero na bamwe twita baremesha kiyago mu- mu- mu- mu- mu- mu- mu- muri kominote abo rero bakaba badufasha cyane cyane mu bintu byo guhimiriza no mu- no mu gutanga inyigisho zizerekeye irondoka rijyanye n'amagara meza rero ku cyerekeye icyo dusanzwe dukora mu ma- mu mavuriro yacu hariho ibintu bishika bish- icenda dusanzwe dukoraho gu- bijanye n'amagara eh, n'irondoka rijanye n'amagara meza gucandagisha ibibondo abavyeyi n'abandi bavyifuza gupimisha imbanyi gupimisha im- umugera wa sida no gukurikiranisha aba- abasigaye aba- aba- aba- bamaze kwandura aha tukaba dufise muri ivyo muri aya ma- muri aya mavuriro yacu ashika ndwi abashika amajana ibihumbi bibiri birenga by'abakurikiranwaho hama tukaba dusanzwe dutanga n'ibi- n'izindi nyigisho zerekeye kwi- kwirinda kwandura ibi- indwara zi- zi- zandukira mu bihimba by'irondoka tukaba tunazivura aho hose mu ma- mu mavuriro yacu hama tuka- cane cane tukanashigikira tukanashimikira ku bintu vyerekeye gu- iro- eh, gutandukanya imvyaro planification familiale hamwe no gu- kuvura abakoreshe abagiriwe abahuye ni abagize ingorane zo gufatwa ku nguvu canke tukavura abaka- aba- abako- abagize ingorane zo gukururisha imbanye hama tuka- hariho n'i- n'ibindi dusanzwe dukora byinshi byose byi- bi- bi- usanga dusanga mu mu mu- mu- mu- mu maserivisi ya sante sexuelle reproductive hariho rero n'ibyo dutanga ku ba- kugwaruka inyigisho dutanga zerekeye cyane cyane ukwirinda gu- gu- prevention gu- no- no- tukaba dutangaho ni- n'ibindi amaserivisi convivio jeune sinzi ingene nogihindura mu gifa- mu kirundi ego ibyo akaba ari ibikorwa cyane cyane dukora muri abubef rero tukaba dufite intumbero zishika zine tugendera ko murambabarira mpava nsanga bingoye kuvuga mu kirimi cy'ikirundi turagerageza intumbero ya ego intumbero ya mbere ni defense des droits sinzi ngira muhaza mumfasha Eh, ni ukurengera uburenganzira ku- uburenganzira bw'umumwe wese hama ica kabiri tukaba dushimikira kuri eh, ni- ni ikintu cyo twakwita autonomisation de communauté aho umumwe wese ahamagariwe ku- kuba imboneza muri komi- mu mu mibereho yacu mu- mu- muri communauté hama haba- hakaba hariho n'ish- ni- ni ca gatatu arico nokwita umushinge wa bubes ni les services aux populations ni ivyo dusanzwe dutanga ku baturage ku mu- banyagihugu mu ba- yego mu banyagihugu hama hariho rero ni na union pour le- la performance aho harimwo ibintu vyinshi gukomeza eh, ama- imi- imigenderanire hagati y'ama- y'amavuriro yacu n'ay'abandi guteza imbere aba aba aba aba aba les, les prestataires euh, nimvuga nte abaforoma abaganga dukoresha n'ababandi ni ahanini ni ibyo dusanzwe dukora mu ishyirahamwe rya bubesi Mm. ari mu- rwose ni byinshi ari ibyo muri abubefu ndibwira ko ni bimwe mu tunyuriyemo nyine ntabwo mu- Yego.
ntabwo byose umuntu yabivuga ngo abirangize ntawo bimara Eh, ari ibyo byo Yego.
muri abubefu ari n'ibyo muri anss ni ibikorwa bikomeye byiza kandi bifasha abanyagihugu M- ndumva bakurikiye rwose ntabwo twakwirirwa tubisubiramo muvuzemo byinshi cyane bijyana no gufasha amagara y'abantu mu buryo butandukanye Eh, mu ijambo rero twa- nk'uko twari tubivuze mu kanya mu ijambo perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yavuze ntabwo yigeze akomoza ku byerekeranye no gufasha amahanga nk'u- nk'uko mwa- mwa- muri ayo mashyirahamwe yanyu mwafashwaga na, na, na leta zunze ubumwe za amerika binyuze nyine eh, muri porogaramu ya perezida pepfar cyangwa se muri usaid eh, mu kigo cy'iterambere mpuzamahanga cya leta zunze ubumwe za amerika nk'ubwo mbahereyeho bwana deo mwebwe mu- mu- mbahereyeho deo ndayituye ko mwa- mwabya- mwabyakiriye gute kumva ko ntacyo wabivuzeho murabibona gute
Eh, byaduhaye icyizere byaduhaye icyizere yuko eh, ama- imfashanyo zari zisanzwe zitangwa mu gisata cyo kurwanya umubiri wa sida zigatangwa na leta zunze ubumwe za amerika kumbure n'ibitaba mu ngingo zizofatwa mu nyuma byohava bishobora kuguma uko byari icyo rero cyo ikintu kidushimishije cyane kuko ubundi twari dufite ubwoba twari dufite ubwoba kuko haravuzwe ko eh, imigambi nk'iyi i- twebwe twashyira mu ngiro irimwo eh, ibi bya puraningi familiyari byo kugabanya imbyaro harimwo eh, ibi byo gukurikirana imirwi eh, eh, igeramiwe kuruta iyindi eh, mu- n'icyorezo ni- ni- na sida n'umugera wa sida hari havuze yuko ashobora kuzohava eh, iyo migambi yose idasubira gu- gufashwa ibyo rero twebwe twaharura yuko bishobora kutugirira ingaruka mbi rwose ko yoba rero atacu yabivuze ko eh, biradushimisha Eh, nta- nta mpungenge bibateye se ko bishobora guhagarara kuba nta n'icyo yabivuzeho nyine
Eh, ico nico gituma navuze nti n'ubu twebwe tuguma twizera ariko kubera byanavuzwe n'aho atacu yabivuze ko kandi ntiyavuze ko asubiye ku byo yari yavuze kare Mhm.
nicyo gituma ubundi ubwoba hoho bugumaho kuko uretse yuko eh, hogabanuka ry'amafaranga yaca mu kigega pepfar na na usaid ubundi n'amafaranga menshi cyane akoreshwa mu kurwanya umugera wa sida mu bisata bitandukanye aciye muri fo mondial global health nayo nyene eh, hafi mirongo ibiri ku ijana atangwa na leta zunze ubumwe za amerika
Ye- Aha.
eh, reka noneho na, m- ma- na dogiteri audrine kaneza nawe yatubwire uko yabyakiriye
ego murakoze cyane ni iki- ni icyizere kidasanzwe kuko urumva nk'uko mugenzi wanjye yaje kubivuga twari mu ruhagarara n'ubu sinibaza ko twaba twaruvuyemo kuko umugani wanyu kubona atabyica abivuzeho ntis- ntigisigura yuko bitazovugwa mugabo urumva tugumana icyizere yuko ejo cyangwa hirya y'ejo ahubwo byohava ahubwo tuki- tukizera rwose ko zo- byohava bikisinunura kuko burya hariho ihangiro bihaye sinzi aho ko nobisigura muri onivo ya onisida ihangiro rininiya cyane aho bipfuza yuko abantu bashika kuri mirongo icenda n'icenda mirongo icenda ku ijana bose bashobora kuba bokurikiranwa gushika babe babe neza hani hagire ni- eh, hariho ico bita cascade nonante nonante nonante ivyo rero ab- tu- turabiye ku ku mfashanyo twahora turonka mu ma projet dusanzwe tuexecuta canke indirectement biciye muri mu- muri fond mondiale canke au niveau du gouvernement ama programme ya gouvernement aho hose ni ikintu cari kiduhanze rwose rwose kuko ni- ni- ni- n'icizere cari icizere rwose ku bantu baba- basanzwe bagendana umugera wa sida kuko bari barahatoreye ak- ni- n'ubwa nakoyokwe kuko urumva bya- ni- ni- ni- ni amahera yaje afasha cane kugira ngo amu- abakurikiranwa n'u- barwaye umugera wa sida bi- bisununure rero ni icyizere kidasanzwe mugabo nk'uko yabivuze tugumana ubwoba tugumana ubwoba ni naho ngira ngo eh, abantu bamwe bamwe biciye muri za defense de la plaidoyer n'ibindi bogeza bogerageza bakaraba kuko urumva burya turi mu bihugu uburundi buri mu bihugu novuga teye en voie de développement butaho burigeza cyane bukikeneye umuntu abufata ukuboko kugira dushobore ku- kugira imbere gatoyi aho rero iyo uravye ko abantu nibyo ntidufise ikini- igiti- ntidufise igitigiri kininiya cane c'abantu bagendana umugera wa sida muga naho ni si gito kandi isaba gutabwa nk'uko mugenzi wanje yari yabivuze barakeneye gukurikiranwa kwama misi yose ba- bamerewe neza kuko n'abantu basaba uburyo bwinshi bi- kugira babeho hama ntibahave basanga ba- bakumiriwe ku- kubera imvo zindi zimwe zimwe tudashimye kugarukako Yeah.
Donc, ni ukuri tubiravye jewe navyumvise numva agatima karasimbye mugabo ni sawa yego Eh.
ni icizere ni icizere kuko urumva ntaco bari bwabivuge ko mugabo byanugwanugwa byanugwanugwa ntuwobwesha n'uwovuga ngo ntavyo yumvise umuntu yakwizera ko bizakomeza yego Ye none m- m- mbagarutseho bwana ndayituye ko icyo mu- aho mubona mwavuga ko hashobora kuba nk'ingaruka m- nk'iyi porogaramu ihagaze twizere ko i- hari amafaranga azakomeza kuboneka bagafasha noneho iyo nkunga tuvuge iramutse igabanutse cyangwa se ihagaze aho mwumva hashobora kuba haz- hazahara cyane mu ngaruka byagira ni nko mu bihe bisata turebye nko mu byo mukora
Eh, mu byo dukora ah, muri inff eh, hariho imigambi itatu eh, i- dushyira mu ngiro eh, dukoresheje imfashanyo eh, yo mu kigo pepfa Eh, iyo migambi ni nk'umugambi umwe twita ihpd eh, eh, mu cyongereza na integrated eh, services eh, of health izo uwo mugambi tuwukorera cyane cyane mu kirundo ni umugambi uca udufasha kurwanya umugera wa sida ariko tubigiriye mu kurwanya n'izindi ndwara nyinshi bijyanye kikaba nk'igikorwa kibereye hamwe nk'uwo n'umugambi wacu uhagarara kandi ari umugambi wari ufitiye akamaro rwose abantu eh, ba- ba- ba- ba- bashobora gushikira amaserivisi eh, utanga nkaho ndesima yuko eh, twoca tuhagira agahombo ko hafi imiliyoni amajana atatu zirenga kuri uwo mugambi gusa Eh, turabye ku byerekeye umugambi wo kurwanya eh, in- kwanduzwa kw'abana eh, bivuye ku babyeyi babo eh, iki twita pmtct prevention of mother to child transmission of hiv eh, no bivuga mu kirundi nyene uku kuhaja Gufasha- kubyo gukurikirana ababyeyi bafise imbanyi iyo bazi yuko banduye umugera kugira ngo baze bibaruke ibibondo bikomeye bita- bitafise uwo mugera no gukurikirananya abana bakira bakira inzoya kugira ngo eh, bashike eh, aho eh, baba aba- abacuko batarandura uwo mugambi eh, wadufasha gukurikirana eh, mfatiye ku kararo ka hanye n'i bujumbura gusa abapfasoni barenga ijana na mirongo ine na batandatu n'abana bamaze kuvuka barenga ijana na mirongo itatu uwo n'umugambi nawo eh, wakoresha amafaranga ntarura ko arenga hafi eh, imiliyoni ijana na mirongo itanu kuri uyu mwaka gusa nshize hamwe rero n'ubundi mugambi witwa linkages ari wo wowo eh, wita kuri barya abantu eh, iyi mirwi y'abantu isanzwe yo igeramiwe kuruta iyindi mu burundi eh, n'iki ki- kiza cya sida Eh, uwo nawe akaba ari umugambi dufite icyizere ko uzogera mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ariko kuri uyu mwaka wonyene eh, tukaba dufite bije yawo eh, irenga gatoya miliyoni amajana atatu na mirongo ibiri yose hamwe ndayaharuye marura akora amafaranga arenga mu marundi miliyoni amajana ndwi ni ukuvuga ni hafi eh, eh, mirongo ibiri ku ijana cyangwa mirongo ibiri na kabiri ku ijana y'amafaranga yose INSS ikoresha mu mwaka mu bikorwa ikora aho rero mba mvuze gusa ku mafaranga aba yaje direkitema ava muri petifar ashikira eh, mu- mu bikorwa bya INSS kuko ubundi iyo ngingo yarindi igiye mu ngiro saya gusa tuba tugitakaje kuko no muri fomu mondiyare acatakara kandi nayo fomu mondiyare nayo ifinansa eh, itu- idu- idufasha gushyira mu ngiro eh, hafi eh, mirongo itanu ku ijana eh, eh, y'ibikorwa byose dukora ni Ye- ukuvuga rero yuko uciye ifata ko fomu mondiyare iciye ibura uburyo bwo gusubira kudufinansa hanyuma na petifari igahagarika twasigarana hafi mirongo itatu ku ijana eh, ya bije dufise mu mwaka urumva yuko eh, ni ukuri ntabwo byaba yakora bigoye byinshi cyane.
Mm. Ye- Yego.
Eh, hari byinshi byahazaharira kandi si mu mashyirahamwe yanyu mwenyine ni no mu yandi nanone ya- yaba afashwa na amerika Eh, naho mwebwe Yego.
muganga odrine kaneza mwebwe muri abubefu muri makeya kugira ngo tubone uko duha umwanya abakunzi b'ijwi ry'amerika batangiye kuduhamagara muri makeya aho mubona hazahara cyane hagira hakorwaho cyane n'ingaruka aya mafaranga leta zunze ubumwe za amerika zifashisha kugira ngo muri ibyo bikorwa cyane cyane by'ubuvuzi ni nka hehe
Eh, muri ABF hariho imi- ama proje amwe amwe dusanzwe dukorera ko ahanini akaba arayaza ah, ah, aza yereka ye- yerekera abafasoni babibungenze canke iyo migwi yindi iri tu- bakonsidera ko ari a risque rero umugambi wa mbere hariho uwa PMTCT activity uwo ukaba u- wi- uraba cane cane abapfasoni bafi- bibungenze canke bonsa n'imiryango yabo ni kuvuga abana bashinganahe babo ivyo byose donc ni, ni projet yari yo- i- imaze yohe- yoheze mu mwaka uge- u- ukurikira mugabo urumva twatanguye gukorana kuva mu mya- mu mwaka wa- mu mu bihumbi kimwe bi- bi- bibiri na 2013 donc euh, yo yo ikaba yari ifise budget actuel yaba aba 250 dollars ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu z'amadolari rero ico kintu ico- i- iyo proje nka hamwe vyoja mu ngiro murumva ko hariho ico icoba gihaze cane gose gucerekeye aba i- i- prevention de la transmission mère enfant Yego, hama hariho rero kurinda ni ababyeyi na- kwanduza na- abana.
nu- n'iyindi ntumbero ya linkages iyindi mugambi wa linkages uwo wowe ukaba werekeye abo bandi bose ba- ba- twashize mu mugwi w'abantu bari a risque yo kwandura umugera abo re- iyo rero n'umugambi muniniya nk'uko mugenzi wanje yabivuze ukaba uzomara imyaka itanu watanguye mu mwaka uheze tukaba tuwuronka ko ku mwaka nk'ama a- iki- amahera ashika kuri ama- ibihumbi amajana atanu by'amadolari n'abantu umugambi u- u- u- ukomeye cyane urabye ihangiro twi- twaronse twihaye mu- turabye muri onisida rero ako- iruhande y'izo zibiri hariho i- mu- ibi- amahera aca muri fo mondiyare twari dusanzwe dukoresha kuko izo zibiri tuvuze ntizikwiragiye hose aho dukorera ni mu ma province ane muri angahe y'igihugu hama no muri indwi dusanzwe munani dusanzwe dukoreramo muri abubefu ni kuvuga yuko fo mondiyare yoyo iza iraba aho hose ahandi hatari igakoreraho tuyironka ko abakozi tuyironka ko eh, ibyo two- nokwita amantra ibikoresho byo kugira tu- imiti ibintu byinshi cyane bica muri fo mondiyare biciye ku mahera ya ya USAID numva ko ari ikintu kinini yatuweva tutakaza Mm, hamwe birumvikana hagize ikintu gi- gi- gi- gihinduka cyangwa se itegeko ri- akahagara amafaranga agahagarara Yego.
Mm. ye murakoze cyane twibutsa abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu kigali mu rwanda naho mu burundi ni- turi kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri reka noneho tujye kuri telefone twakiriye abakunzi b'ijwi rya amerika nduwimana nguhereho uranyumva nduwimana nduwimana ntabwo arimo kutwumva eh, Yves wowe uranyumva
wowe kudakumva Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nakibaza se kuri ibyo bijyanye n'umugero wa sida
yego baza Yves Yves urimo kutwumva
ikindi kigira kabiri nacyo none Eh, ntabwo twaku- ishyirahamwe muri amerika rigira ntabwo twa ko numva ngo rigiye rihagarike gutanga imfashanyo Eh, buretse gatoya ninde turimo kuvugana ni ni nduwimana
Eh, nduwimana inosa Eh, subiramo ikibazo cyawe ntabwo cyumvikanye cyacitse
Eh?
subiramo ikibazo cyawe ntabwo cyumvikanye
Eh, ikibazo cyo navuze ati eh, ko icyo kintu kijyanye n'umugero wa sida abantu mu mavuriro baba bigoka ngo nta miti iboneka ngo ngo ntibaronka ngo imiti ikwiye y'umugero wa sida ni ukubura cyangwa ni ubukene iryo shyirahamwe naryo guca ryubara amahera yo gutanga umugero wa sida kandi abantu nabo bumva baguma bafata imiti none bumva aho bazomererwa gute cyangwa bizogenda gute numva abantu batazoca- batazoca bapfa ku bwinshi ahubwo rero mu kongereza imiti abantu nko muri komine hose nyabiraba bavuga ati nta miti ihari ikwiye sinzi ko ari kuba cyangwa ubukena sinzi cyose ahubwo nibongereza imiti kugira abantu bafate imiti ikwiye icyo nicyo kibazo nari mfite Mhm. Ye, mba- mbabajije madame kaneza icyo Yego.
nduwimana avuga imiti aravuga ko hari abantu bagenda bakabura imiti eh, ya, ya sida imiti yaba ihari ihagije cyangwa se niba hari icyo mubiziho yaba ari mike eh, hari icyaba cyarahindutse kubera nk'imfashanyo amahanga yaba yaragabanyije ugereranije n'uko byari bimeze mbere ikibazo cyifashe gute
oya u- urumva i- i- mu- mu bisanzwe mu- muri rusange nta miti ibuze hano mugabo urumva ngira ni hamwe ba- hariho ibyo tugendera ko nuvuga nti ku ku mategeko y'igihugu bitaba birangira aho umu- uwurwaye wese aca atangura umuti mugabo urumva biri mu ngiro byaramaze gusinywa ku rwego rwo hejuru nibaza ko ari ibintu tuzotandukira vuba imiti irahari kandi urumva ni imiti isanzwe ubu unye imiti ihari n'imiti yoroshe gufata turabye aho hambere imiti bafata wasanga ari imiti igoye gufata kandi no ku- iri no- no- no- n'ubwinshi bwayo urumva ntibyari byoroshye cyane ubu imiti sinavuga yuko ibuze ni uku n'umuge- na mugenzi wanjye dewo wo muri anss bivuga hari aho ubona rimwe rimwe na rimwe hariho a- icyo tu- nokwita rupture de stock mugabo urumva n'ibintu bidateba mugabo rero nk'uko tugarutse ku cyo twari ko turavuga nka hamwe biciye kuko mba n'imiti ica tuyironka via refonds usaid ahanini biciye muri fond mondiale nka hamwe hagizeho nki- nki- nki- nk'igihinduka iyo miti yoheza ikagabanuka kuko urumva bi- bica hi- hariya mugabo rero gushika ino saha aho ngeze amaso naho ngira- nibaza ko atakibazo c'imiti kihari hama kucerekeye i- i- iyo im- im- novyita ntiya impact kuri ubuzima bw'abagendana umugero wa sida ni- nibyo nka hamwe hoba hari ikintu nk'uko abivuze nduwimana umuntu yoraba agasabiriza hirya no hino kuko urumva ni ni ikintu gihambaye cyane ubuzima bw'umuntu tu- tu- ture dushize iruhande yuko biba gwa- akenera ibisi- ibiruta ukomeye mugabo urumva ni ikintu umuntu yoshiramo ingufu nyinshi gusumba gusumba abo bandi kuko urumva baba bafise ibibazo byinshi bi- bi- byerekeye no gufungura neza n'ibindi bijana no gukurikiranwa kw'indwara ba- basanzwe bagendana Mm. N- Yego.
Eh, mbere y'uko tumbaha nk'umwanya na dewo nawe akagira icyo ah, yongeraho niba hari ashobora kukuzuriza ah, reka tubanze twakire eric eric uranyumva
ego ndabumva nge urahagana he
Mm, ndi mu gatumba Mhm. Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Mm, umuntu agira ashimire mwe mu mayijambo hama ikibazo ah, umuganga odine yashikirije ko bemerewe gukora mu mirongo icyenda na kabiri hama anss naho ya- yatangiye gukora mu mirongo icyenda na gatatu Mm, byanyobeye gutahura ingene ba- basho- bashoboye gukorana ko bose ba- barangura igikorwa kimwe ese byakunze gute akabazo mfite ngaka mbe ayo mashyirahamwe ari mu gi- a- ari mu gihugu cyose cyane mbe bakorana gute na usaid n'ama- n'amaburanshe twavuga ko ari u- uduce twa usaid ama ikibazo cya kabiri eh, mbe ko numvise perezida wa amerika atashikirije ibijyanye n'imfashanyo zihabwa ayo mashyirahamwe ubwo nta ki- nta bwoba bafise ko bazogira ingaruka cyane bishyitse nabo bagahagarika iyo mfashanyo ni gute bobyifata nk'uko ah, nk'umuntu arwaye umugira wa sida ngaca yumva umenga biramwase Ni- niyahe nk'indemesho yo- botanga kugira twumve nabo bohagarika imfashanyo ko oguma ari akantu karemesha abarwaye umugira wa sida hama ikibazo cya nyuma aricyo cya gatatu umuganga yashyikirije ko eh, eh, ahejeje gushyikiriza ko ah, bihaye ihangiro ryo gukurikirana abantu kugeza ku bice mirongo icyenda ku ijana mugabo mu- mu ntunge kuri iki kibazo cya gatatu ko sinzi ko cyoba ki- kijyanye ni- ni- n'ijyana sije y'uno munsi mugabo cya- cyanyinjiyemo ko nariko ndakurikirana ikiganiro nagira mbaza ati none nk'ubu ibice bigeze ku bice nka bingahe Eh, ko bihaye ihangiro ryo gushyira ku bice mirongo icyenda ku ijana baba bageze nko- nko muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi baba bageze ku bice bingahe murakoze ibibazo byanjye byariye urakoze Eric reka muri makeya tubanze tusubize ibibazo byawe mbere y'uko twakira undi Ah, ubajije ibibazo byinshi ndizera ko abaza kubaza nyuma baza kugenda babaza ibibazo bikeya cyangwa se bigufi Ye, ah, ubwo deo reka nguhereho ubanze- usubize Eric
ego murakoze Eh, imbere y'uko nishura eric nagira ngaruke gatonya ku co eh, mugenzi wanje dr yashikirije ku kibazo ca nduwimana Eh, uko yamwishuye na jewe niko ndabibona mugabo imiti n'ukuri gushika uyu munsi ntibyari bwabe ngo ibure kuko iba eh, imiti y'ugu- eh, y'u- y'u- y'ugupfupfahaza iba n'irya miti y'ibyorezo yaboneka gusa hariho imwe imwe ishobora kubura kubera yuko eh, hari aho usanga bisaba ko oh, umu- umurwayi ayironderera cyangwa akarondera ubundi buryo bwo kuyironka ariko ico eh, nogihagarara ko umwanya muremure Eh, ngarutse no ku bibazo bya eric Eh, yagize ati ngira ngo ayo mashyirahamwe ko yumva ari aya kera yohava ari uduce twa usaid kahaba namba haba namba uko mukorana nayo nuko mukorana hagati yanyu Eh, eh, eh, twebwe turakorana nayo gusa twerekanye imigambi dufise tukerekana ibyo abarwayi bakeneye tukerekana ibyokorwa mu kukinga icyo kiza ntikibandanye kirandagata gisasuka inganda ibyo twabyerekanye usaid iraheze ikiga ibyo twa- twashikirije hanyuma babonye bijanye eh, n- n'uburyo bafise se n'imigambi nabo basanzwe bafise eh, muri uru rwego rwo kurwanya eh, umugera wa sida bagaheza eh, tugakorana bakafinansa amaproje twabashikirije Eh, nibaza yuko aho eh, inyishu atayindi nomuha Eh, arahongera aravuga ati none eh, nta bwoba mwebwe mufise hamwe ibyoba iyo ngingo igafatwa n'iyihe ndemesho agomba kuba atari Ni ukuri noba yakurikiye ndamubi- Eh?
agomba kuba atari yakurikiye ko mwigeze kukivugaho
ego twigeze kucishura ico eh, twavuze tuti ahubwo eh, aboba babishoboye abagira ibya plaidoyer eh, babandanye rwose mu rwego rwa diplomasi babandanye bakora kuko nibaza yuko nubwo turiko tubivugira ngaha mu burundi iki ni ikibazo cohava eh, kiba ikibazo kininiya eh, no hanze mu makungu Eh, kuri iki nacyo ibi biharuro atashoboye gutahura aha twavuze tuti ubu ubu tugeze ku ihangiro rishasha eh, rya eh, rya us tonze una Onisida.
donc O- Onisida.
onisida eh, na oms yuko twoshikira ibi biharuro bya mirongo icenda mirongo icenda mirongo icenda niko babivuga baba bashatse kuvuga yuko eh, abantu bose bagendana umugera wa sida kugira ngo dushobore guhagarika uwo mugera kugira ngo icyo kiza ntikibandanye kijya imbere tubwirizwa ko iyo mirongo icenda ya mbere tuyishikira ikaba mirongo icenda yo kuvuga yuko abantu bose bagendana umugera wa sida twashoboye gupima abantu mirongo icenda ku ijana babo bagaheza bakamenyeshwa yuko bagendana umugera bagaheza rero kuri abo bamenye ko bagendana umugera tugashobora gukora ku buryo mirongo icenda ku ijana babo bashobora guca batanguzwa umuti ijya miti pfupaza buno nyene hanyuma duharuye rero amezi cumi n'abiri aheze baramaze gutangura iyo miti tugashikaho mirongo icenda ku ijana y'abantu bose bamaze amezi cumi n'abiri bafata umuti baba batakishobora kwerekana umu- umugera mu maraso yabo bapima baguma bagendana umugera mugabo baragera ahantu iyo bafashe imiti neza mu mezi cumi n'abiri ushobora gupima amaraso yabo ntuba ukiwubona Ni- nico izo mirongo icenda bitatu bivuga ngira ngo eh, dogiteri yari yabivuze mu ntango mugabo ngira ntiyari ntiyari yabikurikiranye neza Ye.
ati none mugeze hehe jewe ndaze mu biharuro dufite aha muri anss ubu ubyo tugora guharura mirongo icenda ya mbere mugabo mirongo icenda ya kabiri turayishobora na mirongo icenda ya gatatu mirongo icenda ya kabiri nayo turashobora kuko ubu niho tugitangura eh, ikiri c'uko umuntu wese amenyekanye ko eh, eh, agenda n'umugera ahejeje gupimwa boca bamu- bamushira ku muti ibyo niho leta y'u Burundi kibyemeza haracyari ibikorwa byo kubishyira mu ngiro ntiturashobora rero kubiharura neza ngo tumenye neza aho twaba tugeze mugabe iyi mirongo icenda ya gatatu yoyo muri anss turafise igiharuro kuko ku bantu eh, barenga gatoyi ibihumbi bitanu eh, ni ukuvuga ni ibihumbi bitanu n'amajana atandatu bagendana umugera wa sida kandi bari ku muti muri abo mirongo umunani n'umwe ku ijana eh, berekana yuko atamugera ukiri mu maraso yabo nubwo bazwi neza kandi baguma bakurikiranwa n'abagendana umugera wa sida Mhm.
Eh, Ye.
nico nashobora kwishura Eh, bwo ngubwo ah, Dr kaneza araza kugira icyo yaza ku- ku- kukongereraho nyuma tumaze kwakira giliberi giliberi turi kumwe yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo muri makeya kugira ngo tuze guha umwanya abandi
ego nge n'ukuri nta byinshi nawe tuvuga kuko ikiganiro sana nayikurikiranye bivanye n'akazi narimo
Mhm.
hano Eh, gabanya ariko radiyo yawe
reka ndayigabane Eh. nyarutsa kugira ngo tu- umwanya utadushirana
hano Eh, komeza u- kandi unyarutse
ego hama nge nagenda mubaze biba bishika umuntu iyo yamenye hakiri kare ko agwaye agafata akajya ku- ku miti biba bishika akagira inyungu bimu- bimu- bimugirira mu mu buzima bwa misi yose canke birashika agakira burundu
yego uretse none ubwo ubwo icyo kibazo cyawe reka turacyanditse tura- reka twakire na diyomedi urakoze gilbert diyomedi uranyumva
maneza egeni Eh, ikibazo cyawe muri make
ego amakuru amakuru y'iminsi egeni Mm, tumeze neza baza ikibazo cyawe Eh, murakoze murakoze kumva ijambo mhm.
ego nashaka ndamwibarize ku byerekeye iby'amagara y'abantu ukaba ari ibya sida eh, nyakubahwa mwewe urongoye eh, ishyirahamwe rya sida mwoba- mwebwe mufise muba mu- mufise ingufu ziye kubera benshi ab- abantu usanga bafise- barwaye umugera ugasanga nya- ntibaronka icyo babafasha none mwebwe mododorera hanze kuko hanze turabye hanze amashyirahamwe niyo afasha aba- abarwayi ba sida kuko turabye bamwe bamwe bararwaye cyane rwose kandi na- na- na- kuko turiko turabiraba na- abarwayi ni benshi cyane mwebwe muba mufise imiti ingana gute yo kubavura canke muti irya ngwara bagwaye yoba muba mufise uburyo buwe bwo ku- kugira irya ngwara yabo ikire kandi murabe na leta murabe murabe na- n'amashirahamwe a- a- arenga mesi yari hanze kugira adodore kugira aba- abafashe kuko ba- ni abantu bagowe cyane rwose murakoze Ah, uravuga abarwaye i- i- sida cyangwa n'izindi Eh, ndwara abagwa- eh, Eh, bari bamaze kutubwira ariko ko imiti kugeza ubu ngubu ihari
eh, ikindi nacyo nacyane mwibarize Eku- mbe muba mufise ibipimo bingana gute kugira mura mupima abagwayi bagwaye ingwara
ibipimo Murakoze.
urashaka kuvuga iki
dufate nk'ibipimo nkabirya bapima abagwayi Ura- urabona hari ibyo gukoresha bapima se eh, kugira bagupime um- ugwa- umere neza Ura- hari igihe bagupima ugasanga uragwaye n'igihe utabugwaye Mm.
eh, nagira ndamwibarize ko baba babifise kuko hari igihe usanga ibipimo usanga bapima ugasanga ntimeze neza ugasanga bimwe bimeze neza n'ibindi bindi bimeze neza U- u- iyo bi- bimeze neza cyangwa bimeze nabi urumva Urusha- eh, bimeze nabi
re- reka reka uba uretse kugenda mva- m- nk'umwanya muganga hanyuma akubwire dogiteri kaneza yego murakoze cyane niba hari ikibazo wifuza kumubaza kugira ngo usobanukirwe ikibazo cye bwo wamubaza muganga kaneza Diyo- diyomede u- nibaza yuko ku bibazo diyomede abajije cy'ibipimo umuntu ashobora kuvuga ati "Ni- bishobora kuba atari byiza canke mu bisanzwe aho ndiko mvuga muri abo befu mugabo mvugira osi na- na- na- na- na- n'ahandi mu- mu- mu- mu ma- mu mavuriro atandukanye hariyo ikintu bagiye barashiraho co- ci- no- ni- no kwita ni con- controle de la karite ngira mwafasha kugitraduiza kugihindura mu kirundi aho ibipimo dukoresha ni bimwe test rapide iyo rero niyo isanzwe yemewe mu gihugu rero ico gipimo umuntu aragikora rimwe hama yari bumwe- hari umuntu asanzwe yanduye bararaba bagasubira bagapima kandi kigira kabiri kugira barabe yuko by'ukuri uwo muntu yagwaye canke atagwaye ego Ubise- u- kwico rero nibaza yuko ata- ata- atangorane nta mpungenge zikunze yagombye kubaho kugira Mhm.
ego noremesha diyomede hama ku basanzwe barwaye hariho ibipimo bindi dusanzwe dukora byo kubakurikiranisha hari ibyo ku- hari ibyo by'uko uh, tuza turaraba aho bateye mu ku- mu gu- ku- mu gu- gusununura amagara yabo baba kuri abo bantu baba basanzwe bafise bagendana icyo kiza cy'umugabo wa sida rero eh, hariho ibipimo nuvuga nti dukoresha by'amasedeka dashaje n'aho atari henshi si henshi babifise mugabo ubu unye hariho ibisanzwe bikora kandi turagerageza yuko tugerageza kugira ngo ababishoboye bose baronke ibyo bipimo byerekana aho umuntu ageze mu ku- mu kwira- mu ku- mwikurikiranishwa ryiwe aho tubipima ku mezi atandatu ku mezi cumi n'umunani kuko niho umuntu aheza akabona yuko umuti wahavuye ugira akamaro uwo muntu arwaye canke atakamaro uriko uramugirira hama akaraba ikindi kintu amu- amuhindurira Mm. N- noneho Diyomede, ntibaze ko Gilbert aremye.
eh, ndumva ndumva byari bisobanutse ikibazo mwari mwacyumvise Eh, reka nu- Yego.
Gilbert nawe yari yabajije mm, ib- ibyerekeranye n'imiti n'umuntu igihe umuntu ayifashe niba ashobora no kuba yakira Eh, eh, ego mu gu- ubu unye aho tugeze aho ibyigwa bigeze nta muntu eh, nta ntawe uratora umuti wo gukira burundu mu- umugero wa sida mugabo urumva aho tu- ubu unye aho tugeze hariho imiti ipfupfahaza n'igwanya ibi- ibi- ziriya ndwara z'ibyuririzi usanga akenshi bakunda kurwara ibyo rero birahari kandi birakwiye mugabo umuti umuntu avuga ngo yakize yanyoye yakize wo ntawe uraboneka N- nagira ngo du- dusobanure gatoya ingira yoba yatahuye nabi ca- i- i- ibyo twasiguye ubwa mbere igipimo eh, muri rya hangiro rya mirongo icenda ya gatatu ni abantu bagiye ku muti mugabo mu maraso yawo umugera wa- busa nk'uko umengo ntukiboneka ubu kirimwo mugabo ntuboneka niho umuntu atatangura kubona ko umuntu amagara yiwe yisununuye atabya bya- indwara z'ibyuriri bya- atangu- at- akigira ukabona ko ari umuntu ameze neza agendagenda mu bandi ataco bomu- umwikekako Ni umugera ntuburimo ariko kandi ntabwo biba bivuga ko yakize Oyi, umugera mu maraso uragabanuka ku buryo uba utaboneka icyo twokwita charge virale indetectable mugabo ariko ubu hari ubwiye hariho ubu ubu ibindi novuga nti bi- bi- bikomeye gusumba ushobora kuja kuraba ugasanga uracarimwo mugabo ivyo ntaco bitwaye umaze kugabanuka mu maraso ntibabe bakibubona aho umuntu araba ameze neza akabaho nk'abandi uwo si uranduza ushobora kwanduza uwo nguwo utagaragara uranduza koko uranduza kandi urandutsa nyene ntawoca avuga ko kutakiri mu maraso ataweye kwanduza yo mwanduza nico gituma tuta- tuda- nshatse gusobanura ntihagire abantu basha biyumvira yuko umuntu aba yakize ntaba yakize umugeri uba ukirimwo mu maraso mugabo ntuba uki- uki- ubu- ntuba ukiboneka muri ivyo bipimo dusanzwe dukora i- n'igipimo co hasi nivyo novuga nti hari ivyo dupima hariho ibindi vyisununuye umuntu asha- aheza akabona yuko umugero ukirimwo mu maserire numva nuvuga nti ni nko mu maserire mugabo ahandi mu maraso uba wagabanutse umuntu akagira i- amagara meza atagwaragurika Ni- ubwo reka reka noneho na bwana ndahituye ko nawe agira icyo yongeraho niba ashobora kuzuza ku byo mwari mumaze kuvuga mbere yuko twakira abandi bakunze ibirwi ry'amerika
ego murakoze cyane icyo kintu ndagikengurukiye mugenzange dogiteri kuko ni n'ikintu abantu benshi bashobora kwihenda ko tu- tuvuze yuko umuntu yashikiriye iryo hangiro rya mirongo icenda rigira gatatu yuko umugero utaboneka mu maraso si ukuvuga yuko aba atacanduza kandi si ukuvuga ko aba yakize ahubwo gusa ni ikimenyetso cyerekana ko amagara yiwe ashobora kumera neza kuruta eh, akashobora gukora ibikorwa bijyanye n'isi yose abandi bose bakora za ndwara z'izurizi zikaba nke aka- akabaho eh, ko twokwita imizi normale Eh, nayo diyomedi yabajije ati none i- i- eh, muronderera hehe muriko mwiyumvira kuronderera hehe Eh, bimwe bari mwishuye ku byerekeye ibyo by'ibipimo nibaza yuko nawe nyine ashobora kuba yagize nk'amakenga akabona uwagiye akipimisha mu nyuma bakamubwira bati genda rero hajya nawe ugire igipimo igira kabiri Eh, ni ukubera ariko bimeze si ukuvuga ko igipimo cyari kibi izo bita tesite rapide dogiteri yababwiye si ukuvuga yuko eh, aba- eh, baba bamupimishije umu- eh, igipimo kitameze neza oya ni ukubera muri porotokolo ari uko bimeze baba bashaka guhinyuza niko ngira umuntu yabisigura neza Eh, nayo ukurondera ubwo buryo cyangwa iyo miti kugira ngo dushobore kubandanya dufasha abanywanyi bacu ibyo turabigira kandi na kare twabigira gusa dufise ubwoba bw'uko eh, eh, leta zunze ubumwe za amerika nizo zafasha kuruta abandi bose nicyo gituma zikuyemo akarenge eh, ho- hoba ibyononekara byinshi nayo ahandi eh, barafasha abafaransa barafasha ah, i buraya mu yandi ma ambasade barafasha aba- ama ambasade ari i bujumbura cyangwa iyo tugiye mu mu manama mpuzamakungu turarondera abaparteneri bagafasha ariko rero gushika uyu munsi umuparteneri yafasha ku rugero runini kandi ku isi yose ni leta zunze ubumwe za amerika nicyo gituma eh, tu- dufite ayo makenga hamwe iyo ngingo yofatwa
Ye, hano hari utwandikiye mu mu batwandikiye kuri facebook vedaste buzoya avuze ati ya- ati yemwe ati nibakomeze ati mugabo ndabona ari twebwe abakene izo ndwara zihitana gusa ati naho nta muzungu bavuga ko yishwe na sida ati uretse bamwe bakennye nkatwe ati ni twe duhitanwa na na sida aha mwamubwira iki
nubwo umengo twomuremesha twomuremesha burya nta nta- ni ni indwara idatora ntitora ngo ni umukene ngo ni umuzungu ngo ni umukeka ni indwara idatora burya nicyo gituma umuntu umwe umwe wese ahamagariwe guhaguruka kugira ngo turondeze tudodore nyabona iryo bara ntirigwe ko hagira umuntu yoba muri ino myaka akicicwa n'umugera wa sida aho tugeze n'ahantu h'uko abo bantu babaho nk'abandi bose atangorane bafise mu buzima bwabo
ye janvier kuri telefone nawe tukwakire ikibazo cyawe muri make janvier
rero n'amahoro ni amahoro nawe
muze n'amahoro Eh,
M- mu bisanzwe n'iby'intererano mfite mhm.
amashyirahamwe ndayashima vema rije kuraba ubuzima bwo- bwa- bwa muntu Ari- ara- arakora akitanga kubera kuko mbona mu myaka yahera wasanga abantu benshi bicwa n'indwara zitandukanye harimo iyo migera hariho nk'abana nk'ababyeyi baba bashoboye ku- kwibaruka abana ba- bagendana umugi- umugera asiga nawe nyuma agaca bagiramo baka- bakagira izo ngorane baka- bakarwa- bakandura n'abakandi atari bo babyiteye rero ayo mashyirahamwe ntabandanya akora mbere asimbirizweho ndayashyigikiye cyane rwose nka jyewe mwenegihugu Eh, urakoze cyane rwose turamukengurukiye natwe Mhm.
turagukengurukiye cyane Eh, twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga dusigaje iminota itarenze ine hari kugira ngo tube dushoje ariko ah, dukomeze rero tu- tuganire n'abakunzi b'ijwi rya amerika ku murongo wa telefone Eh, abakunzi b'ijwi rya amerika baracyakomeza gutelefona ariko ah, muri make ngarutse kuri um, kuri iri- iri iri shyirahamwe rifasha abagendana umugera wa sida anss iyo murebye mubona ingorane muhura nazo mu kugera ku, ku bantu cyangwa se abantu baza kwipimisha ku bushake hari abagitinda cyangwa se abagifite impungenge cyangwa badatinyuka kuza kwivuza cyangwa kwipimisha ego ego hariho abantu bagitinya kandi biratubabaza cyane Eh, turacabona abantu badashaka ko mu- mu muryango iwabo bamenya ko bafata imiti icurumva ni ikintu kikigoye kandi ku byiza eh, umuntu yamaze kumenya yuko eh, yamaze kwandura uwo mugera twahimiriza yuko ahubwo boca bazana abantu bose b'umuryango wabo kuko biri- tubashyira mu baverinerabe mu bantu baba babangamiwe n'uwo mugera mu gihe harimo nk'umubyeyi cyangwa eh, aza nk'umufasoni cyangwa ab'umugabo yoba aja eh, yaranduye twahimiriza cyane yuko baca bazana n'abana eh, kugira ngo bavu- ba- ba- bapimwe hanyuma bakurikiranwe hakiri kare kuko kenshi nk'ingorane nyamukuru ikanatubabaza cyane ni mu gihe abantu n'uba yari asanzwe a- abizi ari ku muti aheza akagenda akibaruka umwana akomeye mu gihe yabimenye kandi akabimenyesha agakurikirana mugabo turababara rwose iyo tugiye tubona nk'umubyeyi aje kwipimisha ageze ku mwe- ku kwezi kugira munani agira yibaruke agaca aba ariho amenya ko arwaye umugera wa sida Mm, Eh, birababaje haracakenewe rero ibikorwa byinshi byo ku- byo guhimiriza biracakenewe rwose kugira ngo abantu batinyuke bipimishe yego Ye. none dr audrine ni- muri Yego, makeya turimo turajya ku musozo muri makeya inama mwatanga mukurikije eh, nka nk- nk'ingorane mufite mu mu- mu kugera ku barwayi cyangwa se uko mwa- kubahimiriza kugira ngo ibikorwa bibashe kurushaho kugenda neza ni mwa- nagira ngo mbahe ijambo muri bamusoza yego murakoze cyane Eh, i- icyo noshikiriza ahanini novuga nti aho tugeze benshi benshi baramaze kumva ko kurwanya in- kwikingira kurwanya kwivuza ku- gukurikiranishwa ari ikintu gihambaye cyane ku mu- ku muntu arwaye umugero wa sida rero nk'uko mugenzi wa jide yabivuze hariho benshi benshi usanga batabitahura ngira ni ukutamenya hari abatabi- n'abandi ngira bataronka izo nyigisho zikwiye aho ni hariho imi- imigwi imwe imwe umuntu ashobora kuvuga hariho nk'abana bate- batari mu ishuri umuntu atavu- avuga ati ashobora kuba bataronka inyigisho zikwiye ngo abata- batiga ashobora kuba ari abantu bari mu makambi y'impunzi hariho abantu benshi umuntu abona ko aho hantu hashobora kuba hariho umugera mugabo kugira ngo wu- wumve ko baba bara- bashobora kuba boronka indi inyigisho zikwiye umuntu aba akwiye kuja kubasangayo rero nibyo dusanzwe dukora ngaha muri abo befa aho tuza tukava hano muri kirinike tukagenda n'umudugu urimo byose tugatangayo izo serivisi izo ibi- tugatangayo izo nyigisho tugaca dutangayo n'ibyo ni- ni- ni- n'ama- nico nikwita amaserivisi ngira muramfasha Eh, nibyo mwavugaga clinique mobile ho mugenda Clinic, n'imodoka ifite ibintu yego.
byose bikenewe kugira ngo clinic mobile Eh.
ego hama ahandi naho ku basanzwe bagwaye umuntu arahimiriza nk'uko yabivuze hariho abatabyemera Mm.
mugabo ubu onye aho tugeze nta muntu yoba agihisha nta muntu Yeah.
yoba agihisha burya buri- buri ku- buri- uba wifutse i- ibiva canke ikintu nk'iki- nk'ico mugabo urumva Eh.
haba hariho ingorane Reka mbashim- zidasanzwe aho umuntu mbashimire ashobora ku- mwese rwose kuri iki kiganiro tugiranye Uh, dr odrine kaneza nawe bwana dewo ndayituye ko n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mbashimiye cyane mwese abaduteze amatwi namwe ababajije ibibazo n'abatanze inama mugire ibihe byiza